ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi i gisoro muri uganda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura turi kandi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com urubuga musangaho ibiganiro byacu byose byose ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe nanjye edi rwema Amakuru yacu turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Libani yatangaje ko ibitero bya Israheli mu murwa mukuru wayo Beirut byahitanye abantu cumi n'umwe binasenya inzu y'igorofa ituwemo n'abaturage. Icyo gihugu kivuga ko icyo gitero cyakurikiwe n'ibindi byagabwe mu bice bitandukanye hanze y'umujyi wa Beiruti. Israheli ntacyo iravuga kuri ibyo bitero kimwe n'umutwe wa Hezbollah. Kuri uyu wa gatandatu abakozi mu nzego z'ubutabazi bazindutse bagerageza gutabara abagwiriwe n'inzu y'amagorofa umunani yagabweho icyo gitero. Samir w'imyaka mirongo itandatu utuye muri iyo nzu yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ko icyo gitero cyari gikomeye cyane ku buryo yari afite ubwoba ko inzu imugwira. Minisiteri y'ubuzima ya Liban yavuze ko abantu cumi n'umwe aribo baguye muri icyo gitero abandi mirongo itandatu na batatu barakomereka iyo minisiteri yatangaje ko imibare ya nyuma y'abapfuye izamenyekana bamaze gupima uturemangingo tw'abaguye muri icyo gitero ibiro ntaramakuru bya libani byo bivuga ko israheli yarashe misile esheshatu kuri iyo nyubakwa iri ahitwa basita umwe mu bashinzwe umutekano muri Liban utifuje ko amazina ye atangazwa yavuze ko icyo gitero cyari kigambiriye umwe mu bayobozi ba Hezbollah utuye muri iyo nzu gusa ntiyatangaje amazina ye cyangwa niba yishwe n'icyo gitero umunyapolitike Freeman Mbowe uyoboye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania wari watawe muri yombi na polisi yarekuwe hatanzwe ingwate y'amafaranga yafashwe mu gihe muri icyo gihugu bari mu myiteguro y'amatora ku nzego z'ibanze hari abafata ayo matora nk'igipimo cyo kumenya uko igikundiro cya Perezida Samia Suluhu Hassan mu baturage gihagaze uyu yagiye ku butegetsi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe maze yizeza ko azazana impinduka mu gihugu akemerera ubwisanzure mu baturage gusa abakurikiranira hafi ibintu muri icyo gihugu bavuga ko perezida Hassan yatengushye benshi kuko atihanganira abo batavuga rumwe kandi ko ategekesha igitugu perezida Hassan yagiye ku butegetsi nyuma y'urupfu rutunguranye rw'uwo yasimbuye John Pombe Magufuli ku wa gatanu ishyaka cya Dema ryari ryatangaje ko umuyobozi waryo Mbowe n'abandi bayobozi b'ishyaka bafashwe bavuye mu gikorwa cyo kwiyamamaza cyaburijwemo na polisi ku rubuga rwa X iri shyaka kuri uyu wa gatandatu ryemeje ko abayobozi baryo bari bafunzwe barekuwe bamaze gutanga ingwate amaze kurekurwa Mbowe yavuze ko bamwe muri bagenzi be bakubiswe na polisi nubwo batigeze barwanya ifatwa ryabo avuga ko ifatwa ryabo ari umugambi ugambiriwe wa leta wo kubangamira ibikorwa byabo byo kwiyamamaza mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika umuryango w'ibihugu by'uburayi wahamagaje ambasaderi wawo muri nigeri nyuma y'uko icyo gihugu kitishimiye inkunga uwo muryango wahaye imiryango itegamiye kuri leta yo kwita ku bikorwa by'ubutabazi no gufasha abari mu kaga umuvugizi w'umuryango w'uburayi yavuze ko batumije ambasaderi wabo mu biganiro i buruseli kuri uyu wa gatanu ushize nigeri yanenze uwo muryango kuba waratanze inkunga ingana n'amadolari hafi miliyoni imwe n'igice ku miryango itegamiye kuri leta itagishijwe inama cyangwa ngo inamenyeshwe nigeri irasaba ko habaho ubugenzuzi ku mikoreshereze y'ayo mafaranga kuva ubutegetsi bwa gisirikare bwajyaho muri nigeri mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu umubano wabo n'ibihugu byo ku mugabane w'uburayi ntiwigeze umera neza mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri vowa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika abaturage bo mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda bari bafite amasambu ahubatswe inkambi ya kiziba ntibavuga rumwe na leta ku ngurane ivuga ko yabahaye umunyamakuru gloria tuyishime wari wabagendereye mu minsi yashize yongeye kubagenderera mu nkuru ijwi rya amerika iheruka gukora aba baturage bavugaga ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu minisiteri y'ubutabazi bwihuse minema yabambuye ubutaka aho inkambi ya kiziba yubatse kandi ko batigeze bahabwa ingurane mu butumwa bw'inyandiko mu kwezi kwa cyenda umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi philippe habinshuti yahaye ijwi rya amerika yahakanye ibivugwa n'aba baturage ndetse aduha n'urutonde rw'abantu bahawe ingurane y'ubutaka bwabo yaduhamirije ko nta muturage n'umwe utarahawe ingurane ahubwo habayemo ikibazo cy'uko hari bamwe mu baturage batanyuzwe n'ingurane bahawe nyuma y'ibi ijwi rya amerika yakomeje gukora ubushakashatsi bwimbitse ngo irebe niba koko aba baturage barahawe iyi ngurane leta ivuga mukagatare maria ni umwe mu baturage bahoze bafite ubutaka aho inkambi ya kiziba yubatse atuye mu murenge wa rwankuba ku kibazo cye cyo kudahabwa ingurane minema yatubwiye ko yayihaye umuhungu we witwa uwihaye ariko uyu mukecuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu we ahakana ko atigeze ayifata kuko uyu wihaye yari afunze nk'uko bigaragazwa n'inyandiko iherekejwe n'umukono w'ubuyobozi bwa gereza yahoze ari gisovu uyu ni uwihaye francois w'imyaka mirongo itanu n'umwe umwana wa mukagatare mariya icyo gihe bataye ingurane y'ubutaka nari mfunze nafunzwe icyenda gatanu rwa bibiri gatandatu hagati y'iyo myaka igeze muri cumi n'umwe hafi cumi n'ibiri ntabwo nigeze ngaruka hano ngo nze kubaza ingurane y'ubutaka bwaba butuweho n'impunzi kuko zahaje ndahari sinzi uwaba rero yarafashe ayo mafaranga ari uwagurishije ari uwafashe amafaranga bose ntabwo nzi yibaza uburyo ari wowe gufata ingurane kandi umukuru w'umuryango ari we nyina umubyara yari ahari nari kuza gufata amafaranga ingurane y'ubutaka uyu mukecuru niwe uhagarariye umuryango mukagatare mariya iyo yaza kuba yaza kuba yarafashe amafaranga y'ubutaka atanga ibibanza niwe baba barayahaye wenda nanjye akampaho ibyo ntiyabikoze kuko izina rye baba bararyanditse mukagatare mariya bityo uyu wihaye akaba ko nta masezerano na make yigeze agirana na leta noneho ngewe rero ntabwo nigeze kuva icyenda gatanu kugeza bibiri na gatandatu ntabwo nigeze ngaruka hano kuba nareba hano hanze ntabwo mbese byize bibaho ngewe ntabwo nigeze mfata n'igiceri cy'ifaranga na kimwe kuri ubwo butaka bw'umuryango kuko nta n'umuyobozi n'umwe nigeze mbona ngo tuvugane kugura na hsr iyo ngiyo bavuga ngo yatagiye itanga ibibanza ibibanza ntayo nzi kugeza ubu ngubu ndaho ngaho gusa ntegereje ukuntu ibyanjye bizagenda ku bwo butaka sabimana francois nawe n'umwe muri aba baturage minema yatubwiye ko yahaye ingurane ariko zigafatwa na mukuru we nawe afite inyandiko zigaragaza ko ubutaka bwubatseho inkambi ari ubw'ababyeyi be bitabye imana ikindi cya kabiri mwabonye ko mfite ibyemezo byerekana ko aho hantu ntaho hahuriye n'ubutaka bwa leta kugeza ubu ngubu n'ubwo bavuga nta nubwo sinzi naho haba kandi n'icyo gihe n'ubwo babeshya ngo yarahari ntabwo yigeze aba hariya kuko nta hantu twari dusiganyeho kuba nanjye ntange ubwanjye sinzi aho hantu zivuga yuko aho hantu arimo kwa ari ubutaka bw'ababyeyi banjye ngira ngo nawe wabibonye ntaho bihuriye n'ubwo butaka bwa leta byibaruye ntabwo ari ubutaka kuko twari dufite ahantu hatandukanye habiri icyo gice ngenda kuburana kiri munsi y'ibitaro nta hantu bihuriye n'ubutaka bwa leta ku rundi ruhande hari bamwe mu baturage bavuga ko bahawe amafaranga make babwirwa ko ari iminsi mike bazahita bahasubizwa uyu ni harerimana emmanuel wari konsiye muri icyo gihe batubwiraga yuko nibahatinda bahamara umwaka bamwe baduhaye ubufaranga bw'umwaka umwe tibose nibahatinda barahamara umwaka ntitubamo bucumbikiye nta n'uwigeze asinya ntabwo badusinyishije rwose ahubwo byaje kuntangaza hanyuma aho twaje kubona urutonde rw'amazina yacu baragiye badusinyira tekereza nkanjye wari kunsiye kugira ngo banterere igikuba abakecuru twari turi kumwe batazi kwandika no gusoma namba babasinyira ahubwo kubera ko bari biherereye batatuzi gusa barebera ku rutonde rwo baduhaweho utwo dufaranga karangwa kazimiri nawe twari twaganiriye minema ivuga yuko ingurane yafashwe na se wabo ariko ntiyemera ko bayahawe nk'ingurane batubwiye ko ari icyatishwa ari ukugushyira ibihari kuko bazitahira tugasubirana ibyacu noneho jyewe nari narumutse nanjye naragiye ku rindi rya data wacu nta kiguzi kigeze kibaho aba baturage ntibahwema kugaragaza ko babangamirwa n'uko nta butaka bafite kuko aribwo batezeho imibereho cyane byanshubije inyuma cyane no kwiteza imbere ntungu byanshyize mu bukene murabizi ko ubutaka aribwo bukungu bwacu sinshobora kugenda ngo njye genda njye nko muri banki mbe na ko ntacyo mfite n'ubu ejo bundi baje guta- ku- bari gutanga ingurane bambaza ati sana icyangombwa cy'ubutaka ndakibura inzu zanjye barazisenya urumva ko ari igihombo cyangizeho umunyamategeko jean paul menya uburanira abaturage wasanga nta yindi nzira isigaye uretse iyo kugana inkiko nyuma y'uko iyo ibiganiro inaniranye E, twagiye tugirana ibiganiro kenshi na minema ariko kugeza ubu ngubu nta gisubizo kiraboneka kandi ibi ibyo badusabaga twaramaje kubibagaragariza ubwo rero iyo ibiganiro binaniranye by'ubwumvikane iki- igikurikiraho ni ukwiyambaza inkiko ubu ngubu twatangiye gukoresha amagenagaciro kugira ngo tubone kompetanse y'inkiko tuzaregera bivuga rero ngo ubutaka leta itatangiye ingurane igomba kubutangira ingurane cyangwa kubusubiza abaturage umunyamabanga uhoraho muri minema philippe habinshuti mu butumwa yahaye ishuri rya amerika mu buryo bw'inyandiko avuga ko imiryango yabo ifunguye yasobanuye ko hagize umuntu ugaragaza ibimenyetso ko ari ubutaka bwe butuweho n'impunzi yabusubizwa nk'uko byagenze ko yavuze witwa kampundu imakire utuye mu murenge wa rwankuba yadusobanuriye ko uyu yagaragaje amasezerano yagiranye n'impunzi ubwo zageraga mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu azitiza ubutaka bwe uretse ubutaka bw'aba baturage leta itahaye ingurane n'ubwa kiliziya gatolika diyoseze ya nyundo paruwasi ya mubuga nabwo buri mu maboko ya leta nubwo n'ubw'ushinzwe ubutaka muri iyi diyoseze ntacyo yashimye kubivugaho gloria tuyishime ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda nshuti muduteze amatwi tugeze ku mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tugezwaho na mugenzi wacu eugenia mukankusi
ndabasuhuje ndewugeniya mukankusi mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima impuguke mu buvuzi rusange zibasha kumenya isano iri hagati y'ubuzima n'imyemerere abantu benshi basanga ubuzima bwiza bushobora kubongerera imbaraga mu bijyanye n'imyemerere kandi n'imyemerere ishobora kugira ingaruka nziza ku buzima bwabo bwo mu mutwe no mu marangamutima ubushakashatsi bwerekanye ko kuba mu bikorwa by'amadini bishobora guteza imbere ubuzima n'imyemerere myiza muri rusange ariko hari ugukabya urugero muri afurika miliyoni z'abantu baracyashakira ubuvuzi bw'indwara mu biterane by'amasengesho aho kujya kwivuza kwa muganga ibi akenshi biteza impfu zashoboraga gukumirwa mu gihe indwara yamaze kurenga igaruriro ku bufasha bw'abaganga ariko impuguke zivuga ko uretse imyemerere ishingiye ku madini n'ikiguzi gihenze cy'ubuvuzi kiri mu mpamvu zituma ibiterane by'amasengesho birimo kwitabirwa cyane mu myaka itatu ishize imakurata joshua yabonye akabyimba kadasanzwe mu ibere rye ry'ibumoso akabyimba bidatinze katangiye kumurya no kuva mu maraso ataranajya kwisuzumisha kwa muganga yahise akeka ko ari kanseri ndetse avuga ko nyuma yo kujya mu banyamasengesho banyuranye ububabare bwaje guhagarara
nanze kujya kwa muganga nizera imana nahamagaye umwe mu banyamasengesho banjye ambwira ko nakoresha umunyu n'amazi y'akazuyazi mbikoresheje kugeza na n'ubu ntacyo nabaye icyakora ibyo si ubwa mbere byari bibaye joshua amaze imyaka myinshi yishingikiriza ku biterane by'amasengesho ngo bimufashe gukemura ibibazo byinshi byo mu muryango birimo n'ingorane z'amikoro kandi kugeza n'ubu yizeye ko bizakiza umugabo w'ubuhumyi ubu bwatangiye mu myaka ibiri ishize areba ibikezikezi
ubu sinkirwaye nizera ko imana izabikora igihe yo yagennye nikigera ikora igitangaza cyayo iyo igihe cyayo kigeze nigeria ifite imibare ijya kwegerana hagati y'abaturage bayo b'abasilamu n'abakristu umwaka ushize ikigo pew research center cy'i washington muri amerika cyashyize iki gihugu ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite abantu benshi basenga kurusha abandi ku isi Spiritual uh, beliefs and practices are already deeply rooted.
imyemerere ishingiye ku idini yamaze gushinga imizi kandi akenshi abantu niyo baha umwanya gusumbya ubuvuzi bushingiye ku buhanga mu bya kiganga ni ikibazo gikomeye muri nigeria
mike michael umupasiteri ukorera i abuja avuga ko ubujiji n'ubukene ari byo nyirabayazana akongeraho ko amasengesho n'ubuvuzi bigomba kuzuzanya God's provision for your healing cuts across medicine also.
gahunda y'imana yo kugukiza iyinyuza no mu miti kandi ni imyumvire iboneye ukwiye kugira ntufate imiti nk'uburyo bwo kujya kure y'imana hari uko kuzuzanya ikibazo ni igihe ufata imiti ubwayo nk'aho yihagije mu kugukiza imana itabirimo imiti itangwa n'imana kubera ko imana niyo muhanga usumba abandi gatandatu ku ijana by'ingengo y'imari ya buri mwaka ya nigeria niko gashorwa mu bikorwa by'urwego rw'ubuvuzi ibi bituma amafaranga asabwa umuturage wivuza aba menshi cyane icyakora inzobere mu buvuzi zivuga ko mu gihe cyose inzego nyinshi z'amadini zitarashyiraho uburyo bwo guhuza n'imyemerere n'ubuvuzi mu nyigisho zitanga abantu nka joshua bisa nk'aho bazakomeza gutsimbarara ku byo bemera
ubuzima n'imyemerere ni ingenzi ariko bisaba kumenya umwihariko wa buri kimwe mu gihe twemera uburyo byunganirana imigenzo ishingiye ku myemerere ishobora gutandukana cyane harimo isengesho imyiherero yo guhuza intekerezo yoga cyangwa no gufata umwanya uri mu bidukikije ubwabyo iyi migenzereze ishobora kukongerera umutuzo muri wowe no kwisobanukirwa ubwawe ibi ni byo anthony ngimbi inzobere mu by'imitekerereze wo muri repubulika ya demokarasi ya kongo abivugaho
nous avons euh, vu euh, des choses. Il y a d'abord la spiritualité et puis il y a la santé. Et ce sont euh, deux facteurs.
ubwa mbere hari iby'imyemerere hakaba n'iby'ubuvuzi ibintu bibiri bifitanye isano ya bugufi buri kimwe kigira umumaro wihariye muri sosiyete mu buvuzi dusangamo imiti yibanda ku kuvura indwara iyo twarwaye dukunze gushakira ubufasha ku baganga n'imiti ngo turebe ko twakira icyakora iyo imiti inaniwe gutanga ibisubizo twashakaga akenshi duhindukira tugana ku myemerere twizera kuhabonera amahoro no gukira ibibazo bitwugarije mu by'ukuri ubuvuzi bwa kijyambere bwateye imbere cyane ibituma abantu babasha kuvura neza uburwayi bunyuranye icyakora nemera ko tutahita twihutira kuva mu buvuzi tujya mu by'imyemerere tutabanje gukemura ibijyanye n'ubuvuzi iyo amagara adukitse dushaka ubufasha bw'abaganga mu gihe imiti itabashije gutanga igisubizo niho twagakwiye kujya mu by'imyemerere ku bw'ibyo hari intambwe ikenewe mu gihe ubuvuzi bwanze twagerageza n'iby'imyemerere nemera ko imyemerere ishobora gutanga inyunganizi ikomeye igihe ubuvuzi busanzwe bwananiwe
twasabye abadukurikira kudusangiza ibitekerezo byabo ku buzima n'imyemerere bakatubwira icyo bizera gusumbya ikindi ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye i Mombasa muri kenya
nizera ijana ku ijana isengesho yego ijana ku ijana ndabyizera ko isengesho rishobora gukiza kubera ko nagiye ngera mu bihe ntameze neza hanyuma nasenga mbishyizeho umwete birumvikana nkabona ibisubizo si isengesho gusa kwizera isengesho ariko bijyana no gufata imiti niba ufite igikomere hanyuma ukavuga ngo ugiye gusenga gusa sinibwira ko byatanga umusaruro
nizera ko isengesho rifite imbaraga zikiza kubera ko ririmo umushyikirano ukomeye n'imana iyo usenga kandi wiyumvamo uko gukira ndetse n'umutuzo muri wowe urumva kuri ba bantu bizera bashimitse amasengesho iyo barwaye buri gihe bavuga ko ari bwo buryo bavuganamo n'imana mu buryo bunyuranye iyo basenga cyangwa iyo bagiye mu nsengero kuri bo bizera ko baba barimo kwiganirira ubwabo n'imana My view on prayer as a healing factor is that um, igitekerezo cyanjye ku isengesho nk'impamvu yo gukira ni uko nizera ko isengesho rikiza yego ariko mu gihe usenga ugomba kubyerekana ntiwasenga udafite ukwizera ugomba kwizera ko uzakira ntiwasenga gusa nta kwizera ufite ko uzakira nizera ko isengesho rikiza ariko mbere na mbere ugomba kubanza kwizera ko ugiye gukira I believe prayer has a big role in healing.
nizera ko isengesho rigira uruhare runini mu gukira mu byanditswe bibiliya iratubwira ngo niba hari umwe muri mwe urwaye nahamagare abakuru b'itorero bamusengere hanyuma isengesho ryo kwizera rizamukiza izo ndwara nemera ko hari umumaro w'ubuvuzi uvugwa mu byanditswe kuko na bamwe mu ntumwa n'abanditsi ba bibiliya bari abaganga As for me, I believe prayer heals.
kuri njye nizera ko isengesho rikiza uko mu bihe byashize nari ndwaye umutwe ariko nizeye isengesho hanyuma nza kumera neza nta muti niriwe mfata uko wakwizera kose ushobora kuba urwaye ku rwego runaka ariko hari ubwoko bw'indwara zidakizwa n'amasengesho gusa uba ukwiye kujya kwisuzumisha kwa muganga
nubwo isi yose yashyizeho ingamba mu guhagarika umugenzo w'ikebwa ry'imyanya ndangagitsina y'abagore uyu mugenzo wangiza ukomeje kugira ingaruka ku buzima bwa miliyoni z'abagore n'abakobwa muri somaliya
uyu mwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'irindwi abana n'umuryango we mu nkambi y'abavanywe mu byabo i mogadishu avuga ko yakorewe ikebwa ry'ibice by'imyanya ndangagitsina ya kigore cyangwa se fgm mu mpine y'icyongereza uyu ni umugenzi uteje akaga ishami rya loni ryita ku buzima oms risobanura gukorwa havanwaho bimwe mu bice cyangwa se ibice byose by'imyanya ndangagitsina ya kigore bigaragara inyuma bidakozwe ku mpamvu z'ubuvuzi kuva yakorerwa uyu mugenzo ubwo yari afite imyaka cumi n'ibiri y'amavuko uyu mwana avuga ko abana n'ububabare buhoraho ibibazo by'ubuzima ndetse n'ihungabana yahisemo ko ijwi ry'amerika itagaragaza imyirondoro ye bitewe n'uko atinya ko yavaho ahabwa akato kuko yavuze kuri iyi ngingo ya kirazira
nanyuze mu bubabare bwinshi natakaje amaraso menshi kubera kuva cyane ndetse narwaye indwara nyinshi zihora zigaruka ibintu na n'ubu bikimpamura ndizera ko barumuna banjye batazahura n'ububabare nk'ubwo nanyuzemo
ikebwa ry'abana b'abakobwa fgm riracyakorwa muri somaliya bitewe n'imyumvire itari yihiganje ko abakobwa n'abagore batakebwe ari abasambanyi bahumanye kandi ntibagire igikundiro loni ivuga ko mirongo cyenda ku ijana by'abakobwa n'abagore b'abasomali bafite kuva ku myaka cumi n'itanu kugeza kuri mirongo ine n'icyenda bakorewe iri kebwa umubyaza shamusa ali mohamedi yakoze uyu mugenzo wa fgm imyaka igera kuri makumyabiri icyakora ubu ni umwe mu bagore benshi barimo guhirimbanira kurandura ibyo yita gusiramura
twajyaga dusiramura abakobwa benshi ariko ubu twarabihagaritse kuvaho umuryango ifurayi foundation uduhuguriye ahubwo dukora ubukangurambaga bwo kurwanya uyu mugenzo bitewe n'uko ubabaza abakobwa n'abagore ndetse benshi barababara bikabije iyo barimo kubyara bitewe n'uyu mugenzo mubi ifurayi foundation ni umuryango udaharanira inyungu ugamije kurandura fgm muri somaliya uwawushinze ifurayi hamedi impirimbanyi y'umusomali ufite ubwenegihugu bwa irilande avuga ko ibikorwa byabo byahuguye amagana y'abantu bituma biyemeza gucika ku gukora uyu mugenzo
ntidushaka kubonwa nk'abivanga mu migirire y'abaturage bityo rero duhugura abayobozi gakondo n'ab'idini tukabareka bagatangiza ibiganiro bakanubaka umushyikirano undi muryango witwa sasa together wiyemeje gukora ubukangurambaga mu baturage nawo wihaye intego yo guhagarika irikebwa ry'abagore Mohamed Muslar ni impuguke ishinzwe porogaramu muri UNFPA akaba akorana na sasa together
turimo guharanira kurandura fgm muri somaliya dukorana bya hafi na guverinoma ya somaliya by'umwihariko minisiteri ishinzwe umuryango kugira ngo hashyirweho amategeko ahana ikebwa ry'abagore n'abakobwa muri somaliya nubwo itegeko nshinga rya somaliya ribuza fgm ndetse rikayisobanura nk'umugenzo wa kigome kandi utesha agaciro nta tegeko ririho rihana uyu mugenzo impirimbanyi zahagurukiye kurwanya irikebwa ry'abagore n'abakobwa zivuga ko mu gihe ibyo bitarakorwa abagore n'abakobwa bazakomeza kuhababarira ikiganiro cyacu cya none ntaho tugisoreje mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
waramutse madamu shoferi ari ngo tugende kuhezagirika n'ibiki ndakubaza aho shoferi ari ngo tugende tuva aha hantu kuko hari umunyabugokazi urimo gushaka kuncisha umutwe ngo agucisha umutwe kubera nkigisha uruhimbi umuntu yaje arimo kumbashyira ngo hari urukuta ngo rw'inzu ngo nagombaga gusana ngo ntakoze ngo kandi anyishyuye amafaranga yabo kandi ni ibintu by'ibinyoma bashaka kungereka kugira ngo bansinde ino none icyo nicyo cyotuma cyonyine ashaka kugucisha umutwe ariko ubugome bwabo umenya utabazi wa muntu we ni ubugome bwabo buba mu maraso yabo abanyabugoya wa mugabo oya oya nawe nturenze urugero bari abanyabugo uzi ukuntu bazi abanyamahanga baje iwabo ntubona nk'ubwo uri umunyarusange wowe ni abantu bashobora kukureba bakakwanga nta n'impamvu urumva ikintu bashobora kunkora ngiye ko ndi umunyamuhumuro umva urupfu nta kindi ibyo bintu uri kuravuga jya nta na kimwe ntahuye ariko umenya uri umutesi baravuga ngo tubatwara imirimo y'iwabo ibugo mva nkubwire singiye kugwa ino ngewe ndigendeye ndahunze da hariwe ntibishoboka uzi ko ariwe ni wa munyabugokazi we niwe nakubwiraga madamu yankurikiye
aha mi nakubana sasa mva muko ntunyegere nini ibesha unyegere uwo mutwe wawe ndawusaturamo kabiri ase nini subiza hasi nta muntu hasatura uwundi madamu mubwiramo amahoro naho ubundi njyewe niyibeshya njye nditabara da ntumbwire ngo ndi iwanyu tutagusana ku mirimo inawe leo leo ndo mwisho yawe
yagazaho nta soni uyu mutu ibi n'ibiki nibyo muri ko murapfa n'ibiki madame mwani kwambie uyu mutu ni escrum akiwa muhumuro wa sana nyegere gusa rero hata ntubyemere mama niko na shantie yangu nasema nitafute masomo yenye atakia nitengenezea vyangu vyote kisi minataka bakanambia muhumuro kuna kwaka njoo kanipatia upapa upapa mimi namulipa na franga za avance mama alikulaka franga zangu zote na kaenda hakunifanyia hata kitu uranyumvira mata arimo kumbeshyera atoka ushona mtu anaulipa franga na hata tumika kazi nta naho nkuzi wowe nta nubwo muzi madamu unanisikilia ukimubona ntiwavuze nguramuzi ni ubwa mbere nahura nawe pe ibyo ari kuvuga byose ni ibinyoma byo kugira ngo ansige icyaha sinanibaza kukubwira ukuntu abanyabugo banga abanyamahanga noneho byagera ku bantu bimuhumura ukuntu batuzira muzaba mwumva ariko kazaba muri aka karere lakini upapa anagonjwa ama nini hivi kwa mzima mkisha we unanikumba ndabazima kukufananisha
none muri mwebwe ninde ariko aravuga ukuri njyewe hagati yanyu mwebwe Mama.
muza murahinda Okay, okay, sawa, hakuna shida. Madame, watu nikuonesha hii video mtelefoni kamata. Angalia we peke.
Eh?
Unaona nani mule? Hii video nilikamata na ka- hayuwe.
uyu muriko muravugana si uyu mugabo Si- Si njoo huyu nani mwingine make anatari famu ndabazimu.
Eh?
wayibonye henda kwereka uwatinyutse kumfata video utabihera uburenganzira none ngo tuwuze uyu si wewe biharire Njoo yeye na uzima urasubira wake.
kuvuga ngo ntimuzi naye Ah.
kandi muvuze video muri kumwe Tunasikia na Barata, sote niko namlipa mle video.
umva arata nkubwire madamu uzi neza ko ubusanzwe abanyamuhumuro n'abanyarusange dusanzwe turi abavandimwe sibyo rata twese turabizi Hey, ubundi nk'abanyamahanga umwanzi wacu n'umwe hano ibugo n'abanyabugu ubwabo baratwanga Eh? Nini? Hauna taa hayo papa mandefu kweli yuko sima bungu hiyo tifi.
uwo mugabo aho ushatse kuvuga iki umva arata mushiki wanjye aka kanyamugo kazabona ko ariko konyine ubu katunanira ngewe nawe twishyize hamwe ko turi babiri tukakazingazinga tukagaha isomo tugahita twigendera kuko nta n'umuntu uri havangaho watubona aho uranateye wumva mu mutwe wawe hakomeye cyangwa u- uragwaye ariko si ibyo mvuga bitari byo ni ibi Eh, urumva ibyo uri kuravuga byose uri kurabesha eh? uri ko wambika isura mbi abanyamahanga bose bari ngaha ibugo nta soni aha rero uri kuribaza ngo duhava dufatanya mbumufatanyacaha wawe sinjoye leo te bandugu mama mimi nisheshe miyo ya ndakubwiye nti ubu nyene ngihumuye amaso uriho amafaranga y'abandi cyangwa Uta- mfatanye n'uyu munyabugokazi Asi, kugumushengeza nipatie franga zangu na kuambia sulukulaka ni za mingi yangu tanyamba ngana papa akanaguzwa amaso nipe amafaranga ntayo mfite
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba ni aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwe mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasiga